iyi ni radiyo ijwi ry'amerika iradiyo ijwi ry'amerika igiye kubashikiriza ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi turi ku munsi wa gatatu itariki ya mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kano gatondo muri kumwe na alphonse ndayikengurukiye ateramije ibiganiro turabahaye ikaze hari abagenda ntibasubire no gusubira kuboneka bakagenda umuntu akazorowe ntamenye n'irengero bakavuga ko hari abantu batowe mu mazi hari abantu batowe ari ibiziga mu magunira ntitwifuza yuko natwe twogenda gupfa nk'uko uwo ni umwigisha wo muri lise y'ikibago ni mu ntara ya makamba avuga ku makenga abarimu bafise ku mutekano wabo turabafitiye kandi n'ayandi makuru yo mu biyaga binini ayo makuru yose murayakurikirana mu kanya reka ariko tubanze dusabe aroyizi bigirimana adushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi kaze aroyizi
urakoze alphonse ndaramukije n'abariko baratwumviriza mu gihugu ca burkina faso igisirikare ca leta kimenyesha ko cigaruriye ikambi y'abasirikare yahora icungera umukuru w'igihugu yashatse gutembagaza leta mu ndwi irangiye abasirikare b'akagwi kagombye gutembagaza leta bahisemo gushyira ibigwanisho hasi inyuma y'aho abasirikare ba leta babatereye bakikuje ikambi barimwo urwego rwa gisirikare rugejwe kumenyesha amakuru muri burkina faso rwatangaje ko igisirikare cya leta aricyo gifise mu minwe iyo kambi abo basirikare barimwo ikambi yitwa naba kume ya kabiri generale gilbert diengere yari arongoye abasirikare bagombye gutembagaza ubutegetsi yamenyesheje ko iyo migwano yamaze amasaha ashika abiri yamenyesheje ko yari yasabye abo basirikare bamuyoboka gushyira ibigwanisho hasi gushika ubu nta kiramenyekana ku byo byononekaye canke abo baba bahasize ubuzima hano muri leta z'ubumwe za amerika perezida barack obama wa leta z'ubumwe za amerika amenyesha ko ibihugu birenga ijana n'amashyirahamwe byemeye kwifatanya n'ibindi bihugu mu rugamba rwo kurwanya umuhari wa leta ya isilamiste ivyo obama yabivugiye ejo kuwa kabiri mu nama igira mirongo irindwi y'ishyirahamwe mpuzamakungu oni iriko ibera hano i new york muri leta z'ubumwe za amerika perezida obama yamenyesheje ko ibihugu vya nigeria tunisiya na mareziya byiyunze n'ibihugu birenga mirongo itandatu birongowe na leta z'ubumwe za amerika mu kurwanya umuhari wa leta ya isilamiste ubice bigacika mu bihugu vya iraki na siriya yamenyesheje inama ko urwo rugamba rushobora koroha canke rukaguma ati bishobora kudufata igihe kitari gito kugira tuzimanganye uwo mugwi obama amenyesha kandi ko umuhari wa leta islamiste ugifise mu minwe ibisagara vya faruja mosul na ramadi aho ni muri irake ariko ko watakaje ica gatatu c'ibisagara wari warigaruriye muri leta z'ubumwe za amerika nyene leta z'ubumwe za amerika ejo kuwa kabiri yamenyesheje ko igiye gufatira ibihano mu by'ubutunzi abategetsi b'umuhari wa leta ya isilamiste n'abo bose babashigikiye departema y'ubutunzi ifatikanije na departema ya leta aha muri leta z'ubumwe za amerika bamenyesha ko abantu bashika mirongo itatu n'imigwi bafasha ari bo iyo ngingo izofata aho ngo ni mu ntumbero yo guhagarika imihora y'amafaranga abanywanyi b'umuhari wa leta ya isilamiste bakoresha mu gufasha uwo muhari iyo ngingo izofata abategetsi ba leta ya isilamiste bakorera mu bihugu vya afghanistani pakistani libiya yemen na tunisiya mu gihugu ca siriya iyo ngingo izofata uwitwa aksa mahmud yagirizwa kuba yafashije kwinjiza muri uwo muhari abakobwa batatu b'abanyeshuri b'abongereza mu ntango z'uyu mwaka abo bakobwa bakaba baciye barongogwa n'abagwanyi ba leta w'umuhari wa leta ya isilamiste amakuru avugwa muri afghanistani naho amenyesha ko intambara ikomeye yahuje inteko za afghanistani zijejwe umutekano aho zagwanye n'abatalibani iyo ntambara yamenye yabereye hafi y'igisagara cya kunduze giheruka kugwa mu minwe y'abatalibani hirya y'ejo kuwa mbere igisirikare ca afghanistan cafashije nin- cafashijwe n'indege za gisirikare za leta z'ubumwe za amerika muri urwo rugamba zabilulahe mujahidi avugira abatalibani yabwiye ijwi rya amerika ko imigwano ikomeye yatanguriye hafi y'ikibuga c'indege co mu gisagara ca kunduze ku muhingamo w'ejo kuwa kabiri ivyo vyabaye nyuma y'aho abatalibani batereye ahari ikirindiro c'abasirikare ba leta bariko baritegura kugaba ibitero ku batalibani amakuru amenyesha ko igice kinini cy'ikibuga cy'indege kiri mu minwe y'abatalibani leta ya afghanistan ikaba ataco iramenyesha ku bijanye n'ico gitero minisitiri wa hongiriya w'ububanyi n'amahanga yamenyesheje ko ejo kuwa kabiri leta yiwe igiye gushikiriza amakungu ko ibihugu byose byo ku isi byogabanganya impunzi zihanze umugabane wa buraya ibyo yabivugiye mu nama ya bose ya oni iba uko umwaka utashe iriko ibera ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika
urakoze aroyizi ku makuru wejeje kudushikiriza uratuba hafi uze kuduha inshamake y'ayo makuru wejeje kudushikiriza mbere y'uko dusozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo tubitse inshuti mwese ko mubandanye mukurikira iradiyo ijwi ry'amerika dusamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm kuri mirongo icenda na kane n'icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumviriza kuri fm ku ijana na kane n'ibice bitatu ejo ku munsi wa kabiri perezida w'u rwanda paul kagame yarashikirije ijambo mu nama ya mirongo indwi y'isharamwe mpuzamakungu onu aho ashima intambwe iryo shirahamwe rimaze kugera ko mu kurwanya ubukene ku isi iradiyo ijwi rya amerika ryaserukiwe na frederike nkundikije muri iyo nama mu ijambo yashikirije perezida paul kagame yarashimye intambwe imaze gukorwa mu kurangura umugambi iryo shirahamwe rishinze wo kurandurana imizi ubukene buhanze isi yose yamara yaratangaje ko habaye intambamyi zitari nke zatumye iyo migambi itarangurwa neza nk'uko byari bitezwe perezida paul kagame yavuze ariko ko hariho akizero mu kazoza akaba yaranashize ahabona ibintu byotuma uyu mugambi wo kurandurana n'imizi ikibazo cy'ubukene urangurwa yavuze ko gushyira imbere indero n'inyigisho guha ububasha abapfasoni gushyira imbere ubuhinga bwa none hamwe no guteza imbere uburyo guhanahana amakuru biri mu bintu bigize inkingi y'amajambere bimwe mu bindi bintu bihambaye ngo bizotuma umugambi ishirahamwe ryishinze wo kurwanya ubukene ku isi yose no gukorera hamwe hashyizwe imbere ubungane hagati y'ibihugu bimaze gutera imbere hamwe n'ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere yaragarutse kandi ku kibazo cy'impunzi zihungira mu bihugu no mu burengero muri iki gihe akaba yavuze ko izo mpunzi zitahawe agateka gakwiye yarangije atera akamo gasaba ko amakungu yokorera hamwe frederic nkundikije ku cicaro cy'ishyirahamwe mpuzamakungu onu i new york ibihugu vya albania u rwanda indoneziya na tunisiya byarashikije raporo y'ibyasabwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu mu vyerekeye iterambere rirarama ni inkuru ya frederike nkundikije yaserukiye iradiyo ijwi rya amerika muri iyo nama ya mirongo indwi y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu muri iyo nama yabereye inyuma y'ibikorwa by'ishyirahamwe mpuzamakungu umupfasoni jean d'arc yaje icegera c'umutegetsi aserukira u rwanda muri onu yarashikirije intambwe u rwanda rwashyize ko n'aho mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana cyenda mirongo icyenda na kane abantu bashika umuriyoni bagandaguwe yaribukije n'ingorane ihonyabwoko ryabaye mu rwanda yazanye yavuze ko ubutegetsi bwiza bushyira imbere inyungu z'abanyagihugu ari bwo bwatumye mu rwanda muri iki gihe harangwa iterambere n'amahoro inyishu u rwanda rwatoreye abanyagihugu baco zashobotse kubera hashyizwe imbere politike yo kunywanisha abanyarwanda guha akaryo abanyagihugu ko kwifatira ingingo ku bijanye n'ubuzima bw'igihugu kurwanya ruswa harimwo no gushyira imbere uburyo bwo kugenduza no gukurikirana abasesagura umutungo w'igihugu umupfasoni jean d'arc biaje yatangaje ko muri uyu mugambi w'ishyirahamwe mpuzamakungu u rwanda rwashoboye gukura mu bukene abantu bashika umuriyoni mu gusozera umupfasoni biaje yavuze ko u rwanda rwashoboye kurangura uyu mugambi kuko rwashoboye guha ikibanza gikomeye abapfasoni hamwe no gukomeza ikibazo cy'umutekano frederic nkurikije ku cyicaro cy'ibiro by'ishami mpuzamakungu i new york reka rero tugaruke ku makuru yo mu burundi abashinzwe intwaro n'abashinzwe umutekano muri komine kanyosha mu ntara y'ubujumbura baragiranye inama y'umutekano n'abanyagihugu bo muri ako karere abanyagihugu bahamagarirwa gukorana n'abajeje intwaro abajejwe umutekano n'inyamiramabi mu kurwanya imigwi y'abitwaje ibirwanisho ako kamo gaterwa na koroneli ngendakumana marius arongoye akarere ka mbere ka gisirikare yari yitavye inama y'umutekano yabereye ku muyira ku munsi wa kabiri ni inkuru ya evariste nzikobanyanka koroneli ngendabanka mariyusi atwara akarere ka mbere ka gisirikare yakariye abari bitavye iyo nama y'umutekano abagiriza ko badakunda intara yabo mu guha impigi abahungabanya umutekano abo yise abansi b'amahoro kuko ngo atakindi kibagenza atari ukuburagiza iterambere ry'intara ya bujumbura umwe mu banyamuyira atashinye kwivuga izina avuga ko abo bantu bahungabanya umutekano bagirizwa ko banyegeza atari byo ahubwo ngo bikinga gahumbezi kandi ko atawumenya iyo barengereye bahejeje gutera mu ijoro umuntu aba aryamye ntashobora kumenya iyo umwasi azananye twebwe rero icyo kibazo ntacyo dufite tukisurako kuko tubona ko kiturengeye babagiriza yuko ahubwo ari mwe mu babitse mu mazu nivyo ko muha indaro mu bantu batera umutekano muke wowe wohe indaro umwasi kandi utazi n'ico ariko arakora ico arico ubwo rero ntitwobibazwa twebwe abanyagihugu kandi atavyo tuzi abanyamuyira ntibahakana ko abo bantu batera umutekano muke ari abo kurwanya ariko bagasaba abo bajeje umutekano kutajaniranya mu guhagarika abantu mu kivunga iyo abo bitwaje ibigwanisho babateye ngo kuko baba bazira umukeko ikindi gitera amakenga abanyamuyira n'itoroka rya bamwe mu basirikare bava mu gisirikare cy'igihugu bagana imitumbi ihanamiye igisagara ca bujumbura bakibaza ko ari bo baba badurumbanya umutekano umwe mu banyamuyira asaba leta nabo bayigwanya kuganira ibyo byo guturuka mu gisirikare ni ukuri biradutera amakenga cyane kandi n'ibyo mbere biratwereka ko n'ubundi baba ari bo babagwanya baba bagwanya bene wabo kuko mu gisoda tubyumva uko nyine ko abasoda batoroka ubwo rero byose kugabana nibo bahindukemo n'abaroberi igikuru bokora ibigwaniro kuko nayo hasigaye hoho ntitugire iyo tuza n'iyo tuva umushingamateka adolphe banyikwa yatuye mu ntara ya bujumbura ku ruhande rw'amizero y'abarundi yashikirije amakenga muri iyo nama ayo nayo ashingiye ku ntonde zivugwa abari kuri izo ntonde ngo boba bahigwa buhongo bazira ko bagiye mu myiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya petero nkuru nziza umushingamateka adolphe banyikwa yasabye ko ibyo byohagarara ngo kuko byataye igihe buramatari w'intara ya bujumbura mu ijambo yashikirije yishuye ku makenga y'umushingamateka adolphe banyikwa avuga ko umukuru w'igihugu petero nkuru nziza aza yaramenyesheje ko atawugikurikiranwa ngo ni uko yagiye mu myiyerekano umufasoni gacuti nadine arongoye intara ya bujumbura asaba uwo wese aba mu kinyegero kubera iyo mvo kunyeguruka akabandanya imirimo yiwe ku mugaragaro mwamenya ko iyo nama y'umutekano yabaye inyuma y'umunsi umwe gusa habaye igitero c'abitwaje ibigwanisho ngaho nyene ku muyira mu ntara ya bujumbura evariste nzikubanya nka ijwi rya amerika reka dusimbere mu rwanda abarimyi b'umuceri mu rwanda n'abafise inganda zo kuwutonora baramenyesheje ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza amakori ko bahura n'ingorane zikomeye mu burimyi bw'umuceri rimwe na rimwe bigatuma badashobora gutanga amakori neza ibyo byamenyeshejwe mu gihe icyo kigo gisaba abarimyi b'umuceri gutanga badatevye amakori baheraniye leta abarimyi b'umuceri bo bavuga ko amakori basabwa bayatanze uko bikwiye byotuma umuceri wo mu rwanda igiciro cyawo kiba kinini kurusha uwumva hanze iyo ni inkuru ya sumutakaboyi imisoro yakwa abakora mu bucuruzi bw'umuceri mu rwanda kuva ku muhinzi kugeza ku munyenganda utunganya bwa nyuma umuceri ukabona kugezwa ku isoko abayako baravuga ko ari myinshi ko ituma batagera ku nyungu bifuza abahinzi bo batunga agatoki ba nyiri inganda babagurira umusaruro ko ariwo ntandaro yo guhomba kwabo ubwo urumva ku bahinzi iyo baduhereye abiri n'itanu natwe tukajya kugura kuri magana atanu na mirongo itanu usanga abahinzi nabo bavuga yuko icyo giciro ari igiciro kiba kiri kubananiza nabo ku muhinzi hariho igihombo kubera ko igiciro umuhinzi arimo guhabwa kugeza uyu munsi wa none kiracyari kigufiya rwose ariko biturutse kuri izo nganda nazo zitabona aho zigurisha nk'uko zirimo kubivuga aho zibonye aho zigurisha nibura bakongeza n'umuhinzi kuko umuhinzi aravunika cyane nibura yari akwiye nk'ikiro ko cyagura nibura nka magana atatu abahinzi banerekana igihombo banaterwa n'ibihe bibakomerera by'izuba cyangwa imvura nyinshi ariko abishyuza bo bagakomeza kubaka imisoro sizoni ishize ntabwo twahinze igishanga cyose bitewe no kubura amazi ubu uyu munsi akarere kafashe imisoro twari dufite y'iyo sizoni kayishyira muri rwanda reveni ye hariho n'ama- n'amapenaliti uyu munsi turimo turishyurwa umusoro ariko tutigeze duhinga mu by'ukuri tukibaza ikibazo cya- cya- aho cyari kiri cyari ukwibaza ngo igihe sizoni itahinzwe bitewe n'impamvu zitaturutseho bitewe n'imiterere y'i- y'i- y'ikirere cyahindutse bi- bigenda gute nubwo abahinzi batunga agatoki abanyenganda aba nabo basobanura ko abatunganya umuceri ariko batiyandikishije ku musoro babikora mu buryo bw'amagendu ko ari bo ba nyirabayazana mu kubakururira igihombo ikindi ba nyir'inganda bavuga ni imisoro imwe n'imwe bemeza ko ikwiye gusubirwamo kuko bayakwa mu buryo burenze ubushobozi bwabo kugira ngo ucuruze umuceri waguze kuri magana arindwi na mirongo inani kuri padi w'umuceri mugufi wishyure teveya ucu- ntabwo bibaho haba hari impamvu ndawucuruza nti urikubitamo ugasanga reka da twebwe nitwishyure ibyo twongereraho agaciro two kwishyura kuri shifure d'affaire twacuruje aho ngaho niho twasabaga yuko eh, twajya dukuramo eh, amafaranga ya padi twarangiza asigaye tukishyura teveya twishimye ibyo biradufasha kuko eh, kugeza aka kanya iyo dukubye imibare dusanga ah, inganda tugwa mu gihombo aba bitwa abamamyi batonora umuceri bifashishije imashini zitemewe kandi bahishe inganda zabo zimaze kurenga makumyabiri ngo bagiye guhagurukirwa n'ikigo gishinzwe kwishyuza imisoro n'amahoro ariko komiseri kayigiye mabure ushinzwe imisoro y'imbere mu gihugu avuga ko hari ibindi bikwiye kwiganwa ubushishozi cyane cyane ibigendanye n'umusoro w'ubutaka wako abahinzi abahuye bavuze ko metero kare kuri, kuri, kuri hegitari imwe kugira ngo bishyure ibihumbi mirongo itatu hari abagatsibo bo bavuze ko bishyura ibihumbi makumyabiri Eh, abanyamasheke bavuze ibihumbi mirongo inani ariko hari n'uwabajije ati ese umusoro dukwiriye kwishyura ni umusoro ku butaka cyangwa ni umusoro ku bukode harimo hagati aho ngaho rero ikintu kigomba gusobanuka neza iyo twabishyuye twavuze tuti reka tuzegere inzego bireba noneho habeho kureba ngo abantu bakwishyura gute umusoro ku butaka ariko mu buryo bujya gusa polisi y'u rwanda ishami rishinzwe gukurikirana amagendu ryatangaje ko mu minsi ya vuba riraba ryashyize ku karubanda abantu bose bari mu bucuruzi bw'umuceri banyereza imisoro muri iki gihe ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro cyahagurukiye gushakisha abanyereza amafaranga ya leta hirya no hino harumvikana abacuruzi basabwa kwandikisha ibyo bakora mu kigo cy'imisoro iki kigo cyanahagurukiye kwishyuza ibirarane kiberewemo n'abacuruzi abo binaniye bagaterezwa cyamunara asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali reka tugaruke mu burundi abigisha n'abanyeshuri bo muri lise ya komine kibago mu ntara y'amakamba ntibabona akazoza k'ishuri ryabo ubwo bwo bawuva ku rutonde rw'abigisha cumi bagirizwa kuba baragumuye abanyeshuri ngo baje mwibarabara mu myerekano mu gihe amazina ari kuri urwo rutonde ataramenyekana umwe wese afise amakenga ko iyo bari kuri urwo rutonde ku ruhande rw'abanyeshuri abo bigisha bafashwe ntibabona ukuntu bazobandanya biga na rirya abigisha bose bazoba bagiye ni inkuru ya fidelite y'ishyatsi urwo rutonde rw'abigisha cumi bagirizwa kugumurira abanyeshuri mu ibarabara rwatanguye kuvugwa ku itariki cumi n'icyenda z'ukwezi turimwo mu nama y'umutekano abajejwe intwaro baremesheje bikaba byavuzwe n'umwe mu banyagihugu bari muri iyo nama kubwo amakuru dukura abanyagihugu wo ku mugwa mukuru wa komine kibago aya makuru nyene abandanya amenyesha ko uyo munyagihugu aheje kubishikiriza vyaciye vyuhirirwa n'utwara inama nkenguzamateka yari yaje muri iyo nama aho yasabye ko abo bigisha bofatirwa ibihano bikomeye harimwo kugwa mu kazi bagasubirizwa byongeye iryo jwi ry'umukuru w'inama nkenguzamateka ryaciye no ku iradiyo nkuru y'igihugu mu ndwi iheze ubu rero aho bigeze abigisha bo kw'iryo shuri twavuganye ntibagikora umutima uri mu nda kubera ko amazina agize urwo rutonde ataramenyekana umwe wese muri abo bigisha aracugwa ko yoba arimwo ndi umwigisha yigisha ngaha kuri iyo seminari sinshobora kumva na ntekaniwe na gatoya abo bigisha gushika ubu ntituzi abari bo ni ukuvuga yuko umwigisha wese yigisha ngaha kuri iyo seminari ya kibago azi yuko umwanya uwo ari wo wose ashobora gufatwa akatabwa mu mvuto ku mvo ndetse atanaze sinzi ko ndi kuri urwo rutonde sinzi ko ntariko mugabe ico bikoze ni uko umwigisha wese ari ngaho ari mu ruhagarara ntashobora gukora umutima uri mu nda ku mvo z'uko kudatekanirwa abigisha twavuganye bamenyesha ko mu kurangura imirimo yabo ubu bisigaye bisa no gukura ibyirizwa kubera yuko adatekaniwe mu mutima kubera yuko yiyumvira yuko umwanya wose ashobora gufatwa ntashobora gutegura ikigwa ciwe ngo aheze azocigishe ubu u- nogira nti nubwo umuntu agenda mu ishuri ni nko guheza ibwirizwa kuko ntaronka umwanya wo gutegura nguma mu ruhagarara nibaza nti "Eh, maze umwanya nda ahantu ngira nti umwanya wose baraca hajya bamfate baraca hajya hirya bamfate rero nkaguma muri iyo stress ayo makenga ntari mu bigisha gusa twaganye n'abanyeshuri biga mu myaka itandukanye kuri iryo shure aho nabo nyene batubwiye yuko urajya ushinga n'icyo kibazo cy'urutonde rw'abo bigisha bagirizwa kugomorera abanyeshuri mu myiyerekano babafashe na twebwe abanyeshuri turagira ingorane kandi nabo nyine baragira ingorane twebwe amakenga dufise ni uko turi abanyeshuri dukenera abarezi natwe twogira ubumenyi bukwiye dufise abarimu bashobora kuduha ubumenyi bukwiye kandi bashobora kuduhindurira abarimu bakazana abarimu tutari tumenyeranye twe twoba tugize ingorane kurumva abo bigisha bagiye natwe ntitwobandanya twiga twogira ingorane z'ibibazo nta n'uwuzi n'abo bozana uko baba- vyoba bimeze hari igihe twogira ingorane bivuye ku nyigisho n'abo baba bazanye gushika ubu nk'umwigisha w'ibiharuro twebwe baza baramaze kumufata ntituzi neza uzobiduha n'ubu turarindiriye ntituzi uwo bazoduha kandi ntituzi n'igituma bose baciye bagomba kubakuraho Eh, igihe baba bakuyeho baba bafise iyindi objective yabo rero ku bw'ibyo ntituzi neza icyo baba bagomba gushikaho twebwe dusaba ko batuzanira ikibazo cya politiki ngaha ku ishuri iwacu tukiga nk'uko twahora amakuru dukura ikibago aremeza ko by'ukuri iyo migumuko yabaye itariki icenda z'ukwezi kwa gatandatu yiyamiriza ifatwa ry'abigisha babiri bo kuri iryo shure abo bigisha bafashwe inyuma y'aho igipolisi kije gusaka inzu zabo maze abatahigwana ico catowe nk'uko ayo makuru nyene ava muri komine kibago bandanya bimenyesha iyo myiyerekano yatangiye ku munsi wa kabiri ababigisha bagifatwa ikisozerwa barekuwe ku munsi ugira gatatu ababigisha ku bwabo bariko baradenderezwa kuko abanyeshuri bagiye mu ibarabara ku gushaka kwabo nacyo gituma basaba ko hoba amatohoza ataho yegamiye twe tuba twifuza yuko hoba amatohoza nyezi ameze neza batabanje kwirirwa barazana imitari nibaze ku bajejwe intwaro n'abandi bose banyagihugu bababaze hanyuma uwicacagiriye aheza agihanirwe kubera ko tumutinye imitahe iyi mitahe igituma tuyitinya ni uko tubona yuko abagiye hari abagenda ntibasubire no gusubira kuboneka bakagenda umuntu akazorowe ntamenye n'irengero ntamenye ni- n'agasho bamupfungiyemwo bakavuga ko hari abantu batowe mu mazi hari abantu batowe ari ibiziga mu magunira ntitwifuza yuko natwe twogenda gupfa nk'uko ntibaze n'ukuri bagira amatohoza mugabo ntihagire umuntu agwa mu mporero y'ikintu atakoze umusitanteri wa komine kibago zeho nishimwe arahumuriza abo banyeshuri n'abigisha bo kuri lise ya komine kibago kubu atakira abigisha cumi barondegwa ahubwo ko ariko harondegwa abigisha babiri gusa uyu musitanteri nyene avuga yuko bafise ivyemeza ko abo bigisha bagize uruhara muri iyo migumuko yakozwe n'abo banyeshure ikindi yashikirije ni uko ariko ategekanya gukoresha inama izoba ku munsi wa gatanu hakazovugirwamo ivyo bibazo vyose kibago muri komine makamba fidelite ishatse ijwi rya amerika muri kano gatondo murumviriza n'ikiganiro amerikana ikiganiro amerikana kivuga ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika thomas kamirindi aradusobanurira uko ubucakara ari bwo ubugeregwa bwacitse burundu muri leta zunze ubumwe za amerika
ubucakara bwatangiye muri leta zunze ubumwe za amerika mu gihumbi magana atandatu na cumi n'icyenda abimukira ba mbere bari bavuye mu bwongereza bakimara gutura kugeza mu gihumbi magana umunani n'umunani ubwo ubucuruzi bw'abirabura bwacibwaga hagati ya afurika uburayi na amerika leta zunze ubumwe za amerika yari imaze kugura abacakara b'abirabura ibihumbi magana atandatu nubwo babagaho ubunyamaswa barabyaye bariyongera ku buryo mu myaka mirongo itanu yakurikiyeho bari bamaze kuba miliyoni enye nk'uko byerekanwe n'ibarura ry'abaturage b'igihugu cyose ryo mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu uko imyaka yagendaga kandi isimburana niko n'abantu batandukanye baharaniraga kurushaho guca ubucakara muri leta zunze ubumwe za amerika byageze ku mushinga w'itegeko ryo guca ubucakara wa mbere mu gihumbi magana umunani na mirongo itatu n'icyenda wakozwe na john quincy adams icyo gihe wari depite mu nteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika congress ariko wabuze abawushyigikira bahagije ntiwagira icyo utanga ijwi ry'amerika impaka ku kibazo cy'ubucakara zarakomeje zigenda zikura mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na kabiri ni ukuvuga imyaka makumyabiri n'itatu nyuma y'umushinga w'itegeko wa john quincy adams perezida wa leta zunze ubumwe za amerika abraham lincoln yaciye iteka riha ubwigenge abacakara ariko abaturage benshi bararirwanije bavuga ko ridakurikije amategeko asanzwe agenga igihugu cyabo urugamba rwo kurwanya ubucakara ntirwacogoye mu myaka ibiri yakurikiyeho noneho mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na kane sena ya leta zunze ubumwe za amerika yemeza bwa mbere umushinga w'ivugurura rya cumi na gatatu ry'itegeko nshinga rica ubucakara ubwo noneho rero guca ubucakara biba bitangiye gukurikiza amategeko uwo mushinga uravuga ngo byaba ubucakara byaba uburetwa usibye uburetwa bw'igihano gitanzwe n'urukiko rwemewe n'amategeko ntibizongera kubaho ukundi muri leta zunze ubumwe za amerika n'ahandi hose hagengwa n'amategeko yayo mu mwaka wakurikiyeho ni ukuvuga mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatanu abadepite nabo bemeje uwo mushinga ubwo wagiye muri leta zigize leta zunze ubumwe za amerika nazo kugira ngo ziwemeze imwe imwe zose zarangije kuwutora muri uwo mwaka w'igihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatanu bityo ubucakara ndetse n'uburetwa n'akazi k'agahato biba biracitse burundu muri leta zunze ubumwe za amerika ariko rero abirabura bakomeje guhabwa akato mu rwego rw'ivanguramoko urugamba rw'uburinganire narwo rwamaze imyaka n'utwaka inshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntagihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
tubibutse inshuti mwese ko muri kumara kwirikirana iradiyo ijwi rya amerika dusamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
mu gihugu cya burkina faso uh, iyi ni incamake y'amakuru twabashikirije igisirikare cya leta kimenyesha ko kigaruriye ikambi y'abasirikare yahora icungera umukuru w'igihugu yashatse gutembagaza leta mu ndwi irangiye abasirikare b'akagwi kagombye gutembagaza leta bahisemo gushyira ibigwanisho hasi nyuma y'aho abasirikare ba leta babatereye bakikuje ikambi barimwo perezida barack obama wa leta zunze ubumwe za amerika amenyesha ko ibihugu birenga ijana n'amashyirahamwe byemeye kwifatanya n'ibindi bihugu mu rugamba rwo kurwanya umuhari wa leta ya islamiste ivyo obama yabivugiye jo kuwa kabiri mu nama igira mirongo irindwi y'ishyirahamwe mpuzamakungu oni iri kwikoranira hano i new york muri leta zunze ubumwe za amerika leta zunze ubumwe za amerika kandi ejo kuwa kabiri yaramenyesheje ko igiye gufatira ibihano mu by'ubutunzi abategetsi b'umuhari wa leta ya islamiste n'abo bose bacuditse mu gushyigikira iterabwoba deparitema y'ubutunzi ifatikanije na deparitema ya leta aha muri leta zunze ubumwe za amerika bamenyesha ko abantu bashika mirongo itatu n'imigwi ibafasha ari bo iyo ngingo izofata ahubwo ni mu ntumbero yo guhagarika imihora y'amafaranga bagwanya uwo muhari wa leta ya islamiste bakoresha mu gufasha uwo muhari afganisitani amakuru avugwa muri icyo gihugu amenyesha ko intambara ikomeye yahuje inteko za afganisitani zijejwe umutekano n'abatalibani iyo ntambara yabereye hafi y'igisagara cya kunduzi giheruka kugwa mu minwe y'abatalibani hirya y'ejo kuwa mbere igisirikare cya afganisitani cyafashijwe n'indege za gisirikare za leta zunze ubumwe za amerika muri urwo rugamba minisitiri wa hongiriya w'ububanyi n'amahanga yamenyesheje ejo kuwa kabiri ko leta yiwe igiye gushikiriza amakungu uko ibihugu byose byo ku isi byugabanganya impunzi zihanze umugabane wa buraya
inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi rya amerika igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo birarangiye reka dushimire mwese mwadukurikiye dushimire kandi abadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatuma karara arimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro turabashimiye kuri miko mwari kumwe na alphonse ndayikengurukiye amakuru avugwa hirya no hino mwayashyikirijwe na aloyize bigirimana mwakoze kudutega amatwi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
gatatu wibutse inshuti mwese muduteze amatwi yuko muri ko murumviza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi naho mutwumvira kuri fm umurongo wa mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri nongeye kubaha ikaze mwese mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi ikiganiro cy'uyu munsi ni kimwe mu biganiro tugiye kuza turage- turabategurira byerekeye bimwe mu biranga ubuzima bw'umukenyezi mu kiganiro cy'uyu munsi turaganira na bamwe mu bakenyezi bari mu buzi eh, ni ukuvuga imyuga itamenyerewemo abakenyezi mu mico y'ikirundi ubwo buzi si ubundi ni umwuga wo gukora imiduga abo bita abamekanisiya n'umwuga wo gukora amazu abo bita abamaso mu rurimi rw'igifaransa hari imyuga y'abakenyezi umuntu yo kwibaza ati hari imyuga y'abakenyezi gusa n'iy'abagabo gusa bidakunze naho mubona hari imyuga abakobwa abagore abakenyezi badakwiye kujamwo iyo myuga ni iyihe kaze mu kiganiro muri isanga muri kumwe na Oriane Tangishaka tutarinze rero kurangira abatumire mu kiganiro cy'uyu munsi n'abakenyezi babiri bo mu ntara ya Ruyigi mu Burundi bakorera muri iyo myuga y'ubumaso n'ubumekanisya dufise ku telefone umukenyezi yitwa mpawe nayo emeline emeline ni umumaso na nshimirimana agiripine agiripine ni umumekanisye reka duhe ikaze kaze mu kiganiro muri sanga mufasoni mpawe nayo na nshimirimana ego ni byiza cyane reka dutangure dusaba mu do- mwidondore amazina dutangure kuri mpawe nayo emeline twibwire mu ncamake je nitwa mpawe nawe emerine wo mu ruyigi Mhm.
rero urumva jewe nkaba nsa- nkaba nsanzwe ndi umumasa Mm. E, u- ubumaso ubumazemo imyaka ingahe mufasoni mpawe nayo
Eh, ibiri ibiri Mm. nshimirimana agiripine kaze mu kiganiro muri isanga nawe butwibwira muri make ego murakoze ndabaramukije abari ku ijwi rya amerika bose nitwa nshimira imana agripine Mhm.
nkaba ndi umumekanisiyene Mm.
mba ku isanzu mu ntara ya ruyigi Mhm. agiripine nawe nk'uko nari mbajije mufasoni mpawe nayo umaze igihe kingana iki muri uwo mwuga w'umu- w'ubumekanisi muri uwo mwuga ndawumazemo imyaka icyenda Mm. imyaka icyenda mpawe nayo emeline dutangurire kuri wewe wotubwira mu ncamake ingene wagiye mu mwuga wo ku- wo kubaka amazu umwuga w'ubumason byatanguye gute icyumviro cyatanguye gute kugira ngo wiyumvire kuja muri uwo mwuga u- wige uwukoremo
ni ukuri murakoze cyane cyane ku- kubona wara eh, uta- utabandanyije ukubita isuka nk'abandi ni giki mu ntango byagenze gute kugira utangura mu ntango jewe isuka nabuze aho ndayikubita kuko jewe na- nagiye twa- natwawe n'umugabo twahubonaniye muri tanzaniya hanyuma rero tumaze guhungukana dushyitse mu ruyigi arampinduka amaze kumpinduka nsafata ubuzima bwo kujya mu gisagara nshyitse mu gisagara nsanga ubuzima bwaho buragoye nta n'itike nari ifise induga na ingozi iwacu hanyuma kandi nanjye kubera nca mbona hari n'ingeso mbi na umwuga w'ubumaraya ntawe nari gushobora nca mpitamo kujya gukora ikiyede nirirwa ndahereza ubwondo n'amatafari ngahereza abamaso Eh, wasanze ngaho mu- mu ruyigi ak- ahenshi ab- abakenyezi bari bari muri uwo mwuga umwuga w'ubumaraya cyane ngaho mu ruyigi emwe nibaze kuriho Mm, Eh, ariko nahereye mu kiyede mm. umu ede ni ukuvuga batabuzi neza ni bamwe ba- ba- bafasha ab- abubaka amazu Eh, babahereza nk'ibintu by'ibikoresho bahereza amatafari isima hanyuma rero je maze gukorera muri ivyo nca mbona umengo nca ndaron- nca ndarondera abantu b'abagenzi abashefu ba- badukoresha Eh, nca ndaronderamwo umwe yo- yo- yombera umuvyeyi akanyigisha byafashe umwanya ungana iki kugira ngo wige kubaka amazu bifata umwanya mutoya gose kuko hariho ukuntu bashobora kukwaka agashiru ukabute ugatanga nk'inzoga kugira uronke umuvyeyi akubyara mu, mu, mu mwuga w'ikimasa ugereranije Eh?
byafashe ikiringo kingana gute kugira ngo wige uwo mwuga uwumenye neza wiyumvemwo ubushobozi bwo kuwukora byamaze igihe gitoya byaramaze nk'amezi abiri nca mba namenye Mm. reka tubaze Nshimirimana Agripine Agripine nawe byatanguye gute ni igiki cyagutumye uja mu mwuga urimwo ahanini abagabo ego murakoze icyatumye ahanini njya mu mwuga w'ubumekanishi nari nsanzwe ndabikunda cyane mba mu buzima nari imfubyi biga hanyuma hagera igihe mbona ko byanse ndavuga ati sinoguma nicare gutyo kwera mpitamo kwiga umwuga umwuga w'ubumekanishi nari nsanzwe ndawukunda cyane yego Mm. wawukunda uvuze ati warawukunda cyane warabona abandi bawukora abandi wa- wari usanzwe uri hafi yabo ni bande bawu- wabona bawukora bigutuma uwukunda narawukunda kubera nsanzwe mba mu mu gisagara cya ruyigi Eh, ku muhira rero aho nari ndi hari hasanzwe hari imiduga nkabona nta bana b'abahungu bahari nkama mbyuka koza umuduga wo muhira iminsi yose nkumva umenga icompa nkawumenya ntangura kwiyumvira baje gukora abamekanikiye nkaca ndabaguma iruhande tukirigwana nza ndabahereza utuntu nca mbona nanjye nobyiga ibyo bintu byongirira akamaro kandi nkabona ko ari ibintu baronka amahera afadika reka narabibaye hafi umwanya munini nkiri inkumi nyene ndabikurikirana neza nca nshima kubyiga aho aho ufatiye iyo ngingo yo kubyiga ukiri inkumi nta ba- bavyakiriye gute abo mwari kumwe cyangwa abo bo- baba bariko barakora uwo mwuga w'ubumekanisiye bo ba- bakwishira gute ubabwiye yuko washaka kwiga uwo mwuga w'ubumekanisiye
bararyoherwa cyane bararyoherwa baravuga ati natwe turonka umumekanisiyene w'umukobwa cyangwa w'umugore mu ruyugi cafata nanjye n'umugenzi wanjye ndabimushiramwo yitwa valeri ndabimukundisha duca turajyana kubyiga nawe nyene tubyigira mu kigome zo sharome kwa magi
Abataru- abatazi ico kigo ni ikigo citwa maison shalom kiri mu ruyigi magi nawe yavuze ni nyene ico kigo ashinzwe kuraba imfuvyi yego komeza tugira imana tubera umubyeyi nawe aca araryoherwa ara- baratwakira mu ico kigo emwe turahakura ubumenyi budasanzwe wahawe inyigisho aho nyene inyigisho naziherewe aho nyene tumaze no gusohoka twahejeje duca tuguma dukora aho nyene
Ha- muraronkana n'impapuro zerekana yuko mwaronse izo nyigisho egome Mm, ivyo vyagufasha igihe kingana iki twatanguye kwiga mu bihumbi bibiri na kane Mhm.
duheza mu bihumbi bibiri na gatanu duca tuguma aho nyene nk'amezi atandatu dukorera mu ico kigo kugira tumenyere rwose uwo mubyeyi nyene aca aratubwira ati nimugume ngaha cumi ba mbere hanyuma nzoca nugurura irindi shure muke mubandanya mwige muronke amadiplome tu- turagumaho dukora dukora munyuma aratubwira ati mugende muhira nzobatuma ko mubandanye muga murondera ubuzi mukore benshi bararose ubuzi nyene ubuzi buragoye urabibona ubuzi buragoye rwose Mm, ubu urakora none urafise kiraka ubu nta kiraka afise ndashomereye kabisa cane Mm. hawe nayo emeline watubwiye yuko wagize nawe inyigisho zo kumenya kuba umumaso mwitegura gute uja ku kivi gute Nizi- ni ibihe bikoresho ugenda utwaye nk'umumaso uba ufise i- inivo eh, inivo yo gupima kugira inzu ntigorame canke ubone ukuntu yidugije nko mu gihe ubu uba uri nko ku matorezo canke ku nkingi hanyuma rero ukaba ufise n'intuzeye umwiko bishitse n'inyundo uragenda uyitwaye ni ikihe gikoresho ukunda gukoresha uri kura uri kurubaka akenshi igikoresho ca mbere ca kiza imbere ni umwiko n'inivo Mm.
Eh, No- muri aka kanya urafise akazi ubuzi uburonka gute ubu kweri nta kazi ifise kuko ntibukunze kuboneka ibi ibi bintu by'ibihuha benshi ntibi- ntibitayeho ku- kubakisha harashobora nko guhera ukwezi cyangwa indwi zibiri urumva u- ubuzima nyine buca bugenda nabi kuko urumva ko ubuzima bu- mu bisanzwe buba buhagaze ntacyo uba ufise ukora nta mutahe uba ufise ngo ubure uje mu isoko udandaze urumva utuja mu buzima bubi Mm.
ariko iyo bishitse akazi kakaboneka urabaho agripine yari yavuze Eh, akantu avuga kuko- yuko wewe mu mwuga bamwakiriye neza bamwigishije kandi bakunze kubona ari umukenyezi ari umukobwa ashaka kwiga uwo mwuga w'abagabo usanzwe urimo abagabo wewe none aho uri bose bakwakiriye neza ko ugiye kuja mu mwuga w'ubumaso abo mubana abandi bakenyezi bavyakiriye gute bose baravyakiriye neza mu bisanzwe barakwakira neza nyine rwose kuko harabamwo umuntu w'umubyeyi akwisinya uratora umubyeyi akwisinya Eh, bamwe bamwe ntibasobanukirwa neza nyine urumva birabatangaza babonye uri umuntu w'umumama wuriye hejuru uri kurubakana hamwe n'abantu b'abagabo muba mwambaye im- imye- imyambaro imeze gute Eh, uba wambaye ipataro ikomeye rwose Mm. murakoze abaduteze amatwi iyi ni ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turaha i- ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika ariko reka tumire amate muri aka kanya turasuya tubandanye ikiganiro murakoze abaduteze amatwi iyi ni ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
kukwanga kukurengagiza kukubeshya ndamutse mbikoze nabana ari umuntu nabana ari umuntu masheriyo maraviyo masheriyo maraviyo kugukunda byabaye kamere ubu niko mbayeho yo ah. ese ko mbona utishutse reka nze nkwibutse uko twatangiye what do you want to go what do you want to live baby my love yo umutima ukunda naho wagiye reka da ashwi da garura ituze wihangayika radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga ikiganiro cy'uyu munsi kiriko kirihweza ubuzima bw'umukenyezi ari mu mwuga udasanzwe ubamwo abakenyezi ni ukuvuga imyuga itamenyerewe mu mico y'ikirundi dufise abatumire babiri mpawe nayo emeline ni umumason arubaka amazu dufise kandi na nshimirimana agrippine ni umumekanisien arakora imiduga i- idakora canke yapfuye turafise abanywanyi batari bake ku telefone bipfuza kubaza ibibazo abatumire bacu tutangurire kuri anise anise uratwumva
ibigo nda- ndafite akantu nashaka kubaza no kuterera yego mbere ya byose mbanje kubashimira ku buryo bifashe neza kuko batagiye mu mu mu yindi myuga mibi cyangwa mu bikorwa bibi byari gutuma bata n'akaranga kabo nge mbabihere kuri uwo mu- mu maso emerine ndamubaze ngo wo- bamuhaye nk'inzu biramworohera nko mu kazi ariko arakorana n'abantu b'abagabo mu gihe babahaye nk'inzu bakayihera nko mu mushinge kugira ngo ayihere mu mushinge kuko inzu cyane cyane iragoye mu mushinge guhera ku mushinge biramworohera ariko araduza mu mushinge Eh, kambaze uwo mu mekanike nawe mekanike nawe namubaza nti ntariko arakora nk'imodoka iyo byashitse akaronka karaka biramworohera kuja munsi y'imodoka a- aku- kuryama munsi y'imodoka akugurura nk'amaburo kuko na- cyane cyane ko hari igihe amaburo ari ibintu bisaba inguvu nyinshi ugasanga inguvu zari gukoresha nka abantu b'abagabo n'abafite inguvu nyinshi niko nobivuga murakoze yego emeline ushobora kumwishyura
mu bisanzwe umu- umushinge muge mutwara amasuka mukimba mugatwara intuzeye amapiki mu gihe haba hagumye hama ibyo biheze haca hatangura aho mwubaka amabuye Eh, biranyorohera kuko mu bisanzwe narabimenyereye
na agrippine yabajije ati kuja munsi y'umuduga eh, akazi k'ubumekanisiye uragakora kose haba kuja munsi y'umuduga nk'uko abibajije kugara amabulon u- biba bimeze gute ese ndamushimye kujya munsi y'imodoka jewe emu niko atanzi n'ingufu ndazifite
niko atakubona ndajya munsi y'imodoka nta kintu na kimwe kinanirana kweri kandi n- nibyo bishyizemo mu bumekanisiye si kuvuga ngo ni ingufu mbere ugiye gukoresha nko ku maburo ibintu by'ingufu usanga ari ingorane birasanzwe bishyiramo ngo ni iby'ingufu umugabo ni ukuri n'abandi ahubwo batwumva ba- bari hafi y'aho bashobora kubyiga barogende si- ntibigoye Mm, bisaba ubuhinga kurusha gusaba inguvu ego Mhm.
ego Mm, birumvikana turafise kandi uwundi munywanyi wacu kuri telefone jean marie jean marie uratwumva ahubwo na- mbona ngo mumanze nshimire abo abo bitanze bakemera ku- kugira ngo bige iyo myuga- nyu- myuga nubwo igoye nk'uwo yize ibintu bya mekanike turazi ko biruhisha cyane ari umwuga ukomeye twamushimira prema kuba yaritanze agakora naho bi- bitoroshe ngashimira n'uwo yitanze akiga ubumaso ahubwo icyo ntubasaba wahanura bagenzi babo basigaye mu mihana iwabo nabo bakegera bakiga uwo mwuga kuko aho baja mu ngeso y'ubumaraya botuma biga iyo myuga nayo iruhisha- ihisha bagakora bakareka kuja mu ngeso mbi yego birumvikana ikindi kintu baza uwayigiye ubufundi nawe mbe iyo hageze nko kubaka amabuye ubwo biramworohera mu kubaka amabuye ko yagiza usanga bubaka nk'impome amamerido sutenema n'ibindi burya byo bimworohera ati ikindi ntubaze umumekanisiye nawe nk'igihe yageze kugura amapine y'imodoka ko nabonye bisaba ingufu nyinshi biba bimworohera kuyugurura eh, nibaza ko ako kabazo kanyu mubajije umunywanyi wacu wa mbere yari yakabajije kerekeye amaburo yavuze ko ata kibazo na gato ati ahubwo bisaba ubuhinga ntibisaba inguvu ku byerekeye amapine eh, kugara amapine ariko emeline woshobora kwishura ikibazo ka mbere umunywanyi yacu ah, jean marie abajije rero mu bisanzwe ubu iyo ikintu ucishijemwo usanga kitagoye Eh, ikintu ki- igiko- nk'ikintu cy'igikorwa wishyizemo kugikora ntikigora ariko wishyizemo ko kigoye kirakugora nyine Eh, Eh, wundi munywanyi dufise ku telefone nawe nyene afise akabazo canke akiyumviro ni Nduwimana Nduwimana uri ku murongo ndabumva ego duga ku ijambo nagomba kuwutera intege umuvokanyi wacu burya abapfasoni bagiye hamwe iyo bagiye bakiga umwuga nk'uyu yagize umwuga wo gukora ama- ama- hariho abiga gukora ama- amamo- amamodoka abamekanisiye babaho ama- bariga amashuri yisumbuye bakabyiga kandi ugasanga babishoboye hari n'abiga gukora ku- ku- nko nko kubaka amazu kandi barabishoboye kuko umwuga nta nturaba igitsina nicyo gituma rero nagomba kumutera intege kuko uwo mwuga mbere kure niwe nko kujya mu ibarabara ukajya gu- gukora ubumaraya ntacyo bimara icyo ngomba kuvuga ni iki ni uko twese twakumenya yuko ata muntu n'umwe yavukanye uwo mwuga kuko byose ukubwira ubimenye urabyiga nicyo gituma rero umu- umupfasoni yitwa mugatinyi ahubwo nigisha abandi bamenye ku- gukurikirana umwuga hanyuma baze bateze imbere igihugu murakoze urakoze cyane gose Nduwimana eh, mufasoni mpawe nayo Emeline nawe Nshimirimana Agripine Nduwimana aravuze ati ahubwo mwokwigisha n'abandi icyo mubwira ni cyiza ahubwo mwokwigisha n'abandi iyo myuga murimwo Mm, ntangurire kuri Emeline Emeline ubona usabwe kwigisha uwo mwuga wo wovyigisha ko waronse inyigisho zikwiye ubona u- ha- hazogeraho nawe wigisha abandi cyane cyane abakenyezi yego U- ni ikintu wipfuza kuzokora canke wokoze ugisaba rwose Nde- ndifuza nanjye ko no- no- nobyara nk'abakenyezi bagenzanjye bakamenya umwuga cyane cyane nko kuba bari nko mu ibarabara batunzwe no kurya basabye cyangwa bagiye mu bumaraya Mm. ntawe uragusaba ngo umwigishe oya si benshi benshi ibintu nk'ibyo ntabyo ntibabigwiriyemo ku- gukora ibintu by'imyuga nk'ibyo Mhm. nshimirimana agripine nawe usabwe kwigisha uwo mwuga w'ubumekanisi ko wowe wawize kandi wowe uronkeyemo diplome uwo ukora ni ikintu wipfuza nawe kuzokora mu mu minsi iri imbere cyangwa mu myaka iri imbere ego murakoze Mhm.
Nda- ndashaka kwigisha nanjye abakenyezi nkanje muri proje yanjye hamwe uburyo bugora nyene ibintu ndiko ndapanga nashaka kugira nk'akagaraje Mhm. akagaraje k'abakenyezi canke kagaraje gasanzwe k'aba- k'aba- oya ha bose mugabo n'abakenyezi bakaza bakabona Mhm.
bakaronka ubumenyi Eh, mugabo uburyo uburyo nyene buracari ingorane Mm, birumvikana gusenga yego birumvikana dufise uwundi munywanyi ku telefone yitwa chris chris uratwumva
rero ndabumva yego ubwa mbere nagiye ndababaze abo bafasoni urumva ko bashoboye ibintu abenshi batinya ubwo umenga birimo ibigeragezo nk'uwakora amamodoka nshaka no kumubazanya birashika bukira ari gukora imodoka y'umuntu bikagora yuko ayita hari nk'umugabo ugasanga aguye mu bigeragezo iyo ari muhira bakamwiyumvira ko ibindi Ta- nongera nkafata uwo uwo mwubatsi no mu maso avuga ntikumenga hariho imyibutsa cyangwa imigani kera aho yabuze abakobwa nko kurira amazu ubu ntiwe ubu ntabona ko umenga arayirenga iyo basanze nk'umukobwa ari hejuru ku nzu ikibazo rero twarutwa murakoze urakoze cyane chris eh, nshimirimana agripine mwishyura akabazo abajije ati hari ibigeragezo uhura nabyo cyane cyane iyo uri gukora mu ijoro ukora ku muduga
oya nta bigeragezo n'ukuri arakoze kubaza mugabo nta kigeragezo nta na kimwe turahura jewe Mm, aho ukora Ibintu bijyanye ndi ku kazi aha amasaha eh, meza ukoreramo ku buryo ko butangiye kwirutaha cyangwa usabwa gukora ayahe masaha kaboneka umuntu arakora mu- ntibisaba ngo umwanya uyu mugabo nk'ubu kubera nubatse yafise ama- umwanya uwunkeneye andonkako n'uwundi atandonnkako na cyane cyane urabona ubu nta n'ubuzi bwinshi buhari umuntu agize imana akakaronka aragakora akija agataha Mm. ego eh, mpawe nayo emeline nawe ibi eh, yavuze ati imigani ivuga yuko abagore badakwiye kuduga hejuru y'amazu uyo bivuga kwiki rero nibaze ko i- ibyo byari bya kera ubu uye ibyo byari bya kera gusa gusa u- mu bisanzwe urinze ujya muri uwo mwuga wirinda ibintu byo kugira ngo ujye mu bintu byo kubonana n'umugabo cyangwa iki kuko amaze kugutera inda ntusubira kurira hejuru
birumvikana Re- reka mbaze ahubwo agripine eh, urafise abana ga agripine ego ndabafise Eh, nk'iyo usamye ukaba ufise imbanyi bigenda gute uca uhagarika akazi ubwo nyene kuko urabona ko bisaba kuja munsi y'umuduga ku- kuduga hejuru y'umuduga bigenda gute uca uhagarika akazi ibyo bisaba umwanya muto Mm, uca uhagarika akazi ayo mezi amezi icenda oya ndabandanya mugabo mpagarika nk'amezi nkani inyuma mugabo iyi- ayandi mezi nibaza yuko biba bimenya jewe nyene Mm.
ntawe uba bizi ukiyumva inguvu uba ufise ego Mm. ntaba ntaba abantu babona umukenyezi afise imbanyi tuvuge nk'iy'imya- nk'iy'amezi atatu ane a- agira ubwoba bwo kuzana umuduga wabo bigenda gute ibi ni ibibazo abakenyezi benshi baba bariko baragerageza kwinjira muri uwo mwuga baba bibaza bati none bizogenda gute nyenasama bizogenda gute nzoca mpagarika akazi nibaza ko abakenyezi abakobwa baba bariko barashaka kuja mu myuga nk'iyo kumbure ba- bipfuza kuyijamo mugani ibibazo bibaza birasanzwe n'umwanya muto Mm.
urayisama hama ukayibyara mugabo ngasubira ku kazi hari reka hariho ubu naho uba uri umumekanike hariho ibindi bikorwa uba ushoboye ne- hari ibindi bikorwa uba ushoboye naho wowe ufite inda Mhm.
Eh, Ni byose nk'ibi.
ntibyama bisaba ngo uryame munsi y'imodoka cyangwa ngo Mm.
ngo wurire oya hariho n'ibindi ushobora gukorera hasi Mm, nk'ibihe
nko ku- nko kuvuga nk'ibintu byo mu moteri hejuru Mhm.
aho hejuru urahagarara ugakora nta kibazo gusa nyine nta kazi kaboneka Mm.
Baca- bara- urumva ufite inda akamara no kukubona ntusubira no no kubona agu- nta n'ubusubira kuguha akazi noneho Mm, birumvikana uwundi munywanyi dufise ku murongo ni serge serge uratwumva
ego ndabumva ego serge kazi mu kiganiro shikiriza icyiyumviro cyangwa ikibazo
ego jewe n'icumvi nagwa mashikirize Mhm.
ego kuntu zeya kwiko ico kiganiro mwariko muragirana cumvise kijanye n'uko abantu nzeya abakobwa canke abakenyezi hariho imyuga bashobora gukora bamwe bakiyumvira yuko umenga ntibogira ba- batoyihurizako na- na- n'abagabo ariko jewe mbona umenga yuko ibyo abakenyezi bokora natwe tobikora nje icumviro ciwaye mbona umenga yuko iyo myu- umwuga ariwo utunze umuntu mbona umenga nayo umukenyezi nawe yowukora kuko abafise intuze inyungu bavuga ati jewe ndiko ndabona muri uwo mwuga Mm, ni ukuri wowe nta mwuga w'umukenyezi nta mwuga w'umugabo ubaho oya jewe ku jewe ku bwanje mbona umenga n- mbona umenga ibyo twokora nabo bobikora keretse gusa kantuze hakagwa ntakunda kwa nk'iyo fate nk'umukenyezi nk'iyo afise imbanyi hariho ibintu usanga umengo muri uwo mwanya ntiyokora mubwabagabo bikora Eh, n'ahandi n'ahandi tu- tu- tu- ture- turetse ibyo mbona umenga bose mbona umengo bose bogira mbona umengo ibyo twakora nabo bobikora nabo barabishoboye nabo barashoboye kwe ego ego ego eh, emeline na agripine umunywanyi wacu aravuze ati nta mwuga w'umugore nta mwuga w'umugabo uhari hari abagabo muhora- muhura nabo bavuga bati uyu mwuga koko ni uw'abagabo gusa ntukwiye kuwujamwo nk'uko nari nabibajije mbere hari abo muhura nabo bobo kuri bo babona yuko hari imyuga idakwiye kujamwo abagore hariyo n'aba- n'abantu mu madini eh, aba- abanyamadini bashobora kuba bavuga ati ntibemereye abakenyezi cyangwa abakobwa kuja mu myuga imwe imwe hari abo murahura nabo bavuga bati uyu mwuga ntukwiye kuwujamo Eh, mu bisanzwe nk'abakenyezi birabatangaza babonye umuntu w'umukenyezi wuriye hejuru ku nzu biramutangaza canke nk'abantu b'abaci- nk'abantu b'abagabo baturuka nko mu misozi baje nko mu gisagara bagasanga uri umukenyezi uri hejuru ku nzu baratangaza birumvikana Eh, Eh, uyundi munywanyi ku itelefone dufise ni ezekiel ezekiel uranyumva alo ezekiel kumbure ezekiel agatelefone karamugoye agripine nagira ndakubaze ngaho mu ruyigi igitigiri cy'abakenyezi ubona bari mu mwuga w'ubumekanisiye bo bari ban- nka bangahe ko wari wavuze ko aho wari ukiri muri mezo shalom eh, wari umwe canke babiri bize uwo mwuga ni nka bangahe ubona bakora umwuga urimwo ubumekanisiye abo twari kumwe je twari kumwe n'um- twari babiri twigana n'abahungu cumi n'umunani na twebwe babiri no mu nyuma harimwo abandi bakobwa babiri baje ubu ntitumenya iyo umwe ageze uwundi iyo ageze ubu dusigaranye nyene n'uwo twatanguranye jewe mu gisagara cose nta bandi urabona bari mu- muri uwo mwuga w'ubumekanisiye oya Mm. emeline wewe weho ahuri abakenyezi ni bangahe muba muri ku mazu muriko murubaka muri uwo mwuga w- w'ubumaso turi batatu Mm. ku nzu imwe oya mu gisagara cose Ah, mu gisagara cose kumbure mu zindi ntara ah, hari abakenyezi ba- ba- nabo nyine bari mu mu mwuga w'ubumaso Eh, nizere ko kumbure tuza kuranka ku telefone abakenyezi bari muri izo ntara batwumva nabo nyine twumve ingene byifashe muri izo ntara ariko reka twongere tumire amategato mugume ku maradiyo yanyu abatwumva mwese murakoze arigisha aravura arategeka araserukira igihugu
mariyamu we mariyamu sabwe sabwe shika ndi no mu kigo genereza nakumvise mukama wanje uracari muri ivyo n'ukuri nimba utagenda ngenda he niko ndasorongora uduharage shira inkono kuziba nce nigira kurima iyo mu rubanda mawega aho n'ukurugira uvuge yuko utazi yuko tugiye gutora abagize komite y'umugambwe mm, none ivyo twebwe bituraba kwiga hari abagore wabonye baja kuniganira ivyicaro vya politiki ndakwisavye mariya uti ntibituraba eka biraturaba nyene kuko muri politike uburenganzira bwacu burangana n'ubw'abagabo mbere jewe ndi mu bitoze aha nari nzi kuza kumpa ijwi ryawe ngwiki jewe ndaguhijwi ishwi mama wanje ntunkwegere nk'ubu honyine wa mugabo yoseruka asanga uri kunyinjizamo politiki norara ku rusambu mbe none agateka kacu tutagaharaniye mu kugira uruhara mu bya politiki tuzogahabwa nande dufise uburenganzira bwo gukina politiki ukuri kwamwe aha no kuri utambesha uragiye kwitoza muri komite y'umugamba aha inkokokazi yubahuka ibika isake zitabuze yoa ivyari magera vyarageruye mbwire mariyamu n'abandi bumvireho kugira uruhara mu bikorwa bya politiki ni uburenganzira bwa muntu wese yaba umugabo cyangwa umukenyezi ako ni akamo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cha search for common ground burundi
murumva rero ko abakenyezi muhamagariwe kuja mu myuga itandukanye harimwo na politike nayo nyene nk'uko twako turaganira n'abanywanyi bacu ku telefone ku bakenyezi bari mu myuga itamenyerewe mu bice y'ikirundi ubumekanisien n'ubu eh, n'ubumaso Eh, ku telefone turafise u- ezekiel ezekiel agatelefone kari kamugoye ezekiel uratwumva ndabumva cyane ego ushikirize ikibazo canke iciyumviro murakoze ahanini nk'ikiyumviro si ikibazo ego urabye aha i burundi turi mu buzima bugoye nk'ahandi handi ariko bigera i burundi je nubwa ntihoho umengo hari ikiza akiyongerako rero kuba umukenyezi woja nawe mu bikorwa nk'ibyo mu myuga nk'iyo nibaza nyamva ntaje kuri bo kubera hari umugani bakunze guca ngo arabusanse dosokeronde zironso kontanse dosokerona Mm, ni ukuvuga
ni ukuvuga